iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye hosine umunezero kaze mu biganiro byacu icyo cyose abategetsi nibarengere ibibazo bafise nibarengere nibarengere ingorane zo bafise babanze bengere kumyagihugu muto muto kuko twebwe ubu ibibazo biri twebwe twebwe iwacu uyu ni umunyagihugu avuga ku kibazo cy'imiduga yabujijwe kurengana ku mupaka wa gasenyi na nemba umugambwe uri ku butegetsi muri afurika y'epfo anc waraye utakaje cyane mu matora y'intango yabaye ku munsi wa gatatu ni muri w'indwi turimwo muri sudani y'ubumanuko umutegetsi ari ku mu- ari mu mugambwe utavuga rumwe na leta yatangaje ko abarongozi bo muri afurika y'ubumanuko bari bakwiye ku- kurungika inteko mpuzamakungu kubera ah, intambara ya gisibiji abategetsi mu gihugu cy'ubuhindi batangaje ko umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho warashe abantu mu isoko ryuzuye eh, mwi- ryuzuye abantu mu gisagara ca Sam kiri mu buraruko bushira ubuseruko abantu 12 nibo bapfuye Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya gato Imbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuganga uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ANC waraye utakaje cyane mu matora y'intango yabaye ku munsi wa- yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi turimwo muri rusangi ANC iracara imbere mu bibanza by'inama nshingamateka yamara umugambwe wa Nelson Mandela ntiwifashe neza mu matora yaraye abaye ababikurikiranira hafi bavuga ko abanyagihugu bafise agashavu kubera ubushomeri ari bwinshi biturire bikaba vyariraye muri leta ibiharuro vyavuye mu matora yo mu gisagara ca Johannesburg igisagara kinini aho muri Afrika y'Epfo hamwe na Pretoria umugwa mukuru vyerekana ko umugambwe utavuga rumwe na leta Alliance Democratique uri kurafata ikibanza kitari gito ANC ikaba imaze gutakaza cane inyuma yaho Nelson Mandela Bay itoreye kurongora umugambwe abanywanyi batavyemera so, Soma- somadoda fikeni akurikirana ivya politike avuga ko igitigiri c'abanywanyi bavu- ba- bavuye kuri anc ataho cari bwigere kiboneka muri sudani y'ubumanuko umutegetsi ari mu muganga utavuga rumwe na leta yatangaje ko abarongozi bo muri afurika y'ubumanuko bahuye ku munsi wa gatanu bategerezwa kwemeza ingingo yo kurungika inteko mvamakungu muri ico gihugu kubera intambara ya gisibije perezida salva kiir we yatangaje ko ata nteko mvamakungu zizokwiyongera kuze- ku basirikare b'ishirahamwe mpuzamakungu onu basanzwe bari aho muri sudani y'ubumanuko abo basirikare bakaba bashika ku bihumbi cumi na bibiri goy Yo- yoyul yol aserukira abatavuga rumwe na leta muri etiyopiya namwe nawe avuga ko inteko mpaz- mpuzamakungu zikenewe kugira zize kubangurukanya abasirikare ba leta n'abasanzwe bayoboka abatavuga rumwe na leta abategetsi muri Af- ba afurika y'ubuseruko basanzwe bari mu nama y'akarere iriko ibera ya Addis Abeba muri etiyopiya perezida salva kiir akaba ataca at- atacita- atacitabira iyo mibonano leta ya sudani y'ubumanuko ivuga kandi ko ishigikiye ingingo ya perezida salva kiir yo kuba yara yo kuba yaragenye uwusubirira Riek Machar yahunze imishamirano imaze iminsi aho muri Sudani y'ubumanuko abategetsi mu gihugu cy'ubuhindi batangaje ko umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho warashe abantu mu isoko ryuzuye abantu mu gisagara ca Sam kiri mu buraruko bushira ubuseruko abantu cumi na babiri nibo bapfuye ubutegetsi buvuga kandi ko abantu cumi na batanu bakomerekeye mu gitero cabaye kuri uyu wa gatanu mu gisagara ca, jo, uh, ca Korja kiri ku birometero amajana abiri na mirongo ibiri mu burengero uva mu gisagara Guwahati abo bagwanyi bari benshi ka- bakaba kandi bateye amagrenade asambura amazu yo kudandarizamwo atatu ubutegetsi butuma urutoke abagwanyi b'umugwi bodo umwe muri abo bitwaje ibigwanisho yarashwe abajejwe umutekano bakaba bakiriko barahiga abasigaye ibiro by'ubuserukira igihugu cy'uburusiya bwahakanye ibirego bivuga ko umwe mu bakozi babwo yoba yarashe umusuma kuri uyu wa kane hafi y'ikibuga cy'inkino igipolisi cya riyo muri brezil cyatangaje ko igi- icegera cy'userukira uburusiya muri brezil yatse inkoho uwo musuma acarayimwicisha abarusiya bakaba bahakana ico cegeranyo mu itangazo ibiro by'userukira uburusiya bwasohoye bavuga ko batatahuranye abarusiya bakavuga ko ata mukozi n'umwe wabo ara- araregwa kuba yagwanye ngo biherere mu bwicanyi ibiro by'userukira uburusiya iriyo muri brezil bivuga ko ata mukozi n'umwe wabo afise ikigwanisho bikavuga kandi ko atari umukozi wabo aregwa muri ubwo bwicanyi kubera izina ry'ubutumwa ko urutoke risa n'iry'abanyabreziliya nya- n'iry'abanyabreziliya kandi ko abakozi b'ibiro u- by'userukira uburusiya aho iriyo bose ari abarusiya bafise n'amazina y'ikirusiya Fethullah Gulen umugabo atumwa ku rutoke n'igihugu ca Turkiya ko afise uruhara mu gikorwa co kugomba guhirika ubutegetsi bwa President Recep Tayyip Erdogan muri Turkiya ariyamiriza urwandiko rwo ku- kumuhagarika rwasohowe na Turkiya mu kwezi guheze Fethullah avuga ko ubutungane muri Turkiya butigenga ko urwo rwandiko rwo kumuhagarika ari kamwe mu karore ari akandi karorero ku buryo kuburyo President Erdogan ari umutegetsi atwaza igitugu Fethullah avuga ko ubwo rwandiko rudahindura uburyo abona ubwo butegetsi Fethullah aga- aga- arahakana kandi ko ataruhara yigeze agira muri ico gikorwa co kugomba guhirika ubutegetsi bwa Turkiya ku itariki 15 mu kwezi guheze President Erdogan yavugiye mu nama y'abagwizatunga yabereye i Ankara ku mugwa mukuru wa Turkiya kuri uyu wa kane ko azogwanya yivuye inyuma ibikorwa vy'umugwi yise uw'iterabwoba vya vya Fethullah Gulen gushika ubu abantu barenga ibihumbi bitandatu bakaba barahagaritswe mu kazi bagirizwa kuba eh, bafise uruhara muri ico gikorwa co guhirika ubutegetsi abarenga ku majana abiri na mirongo irindwi barahitanywe n'izo ntureka abandi benshi barakomereka iyi porogaramu ya radiyo yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na zine n'ibice bitatu n'ibice icenda na mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi kudukurikirana mukoresheje aderese yacu ya email radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mushobora no kudukurikiranira kuri twitter radiyo yacu amakuru yo mu karere tuyahere ku mupaka w'uburundi n'u rwanda ingenzi zari mu miduga yabujijwe kurengana umupaka wa gasenyi na nemba bagize ingorane nyinshi bamwe bavuga ko bacerewe ku buzi bariko bagenda ba- bariko bagenda ko abandi nabo bagira ibikibazo cyo kunguruza imizigo yari mu miduga bajemwo bavuye kurangurana cyane cyane mu gihugu cy'Ubuganda abanyagihugu basaba abategetsi kurengera ibibazo bafise ku nyungu z'umunyagihugu ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze aho twashika ku mupaka wa gasenyi nemba winjira mu gihugu cy'u rwanda uciye mu kirundo hari imiduga ibiri yunguruza abantu iya mbere yari y'ishyirahamwe east african car ryo mu rwanda na horizo yo mu gihugu c'ubuganda amakuru twahawe n'igipolisi kigenzura uruja n'uruza ku mipaka paf nuko gushika imbere ya saa sita kuri uwa gatanu imodoka z'amashyirahamwe volcano na east african car arizo zari zizwi ko zitemerewe kujabuka canke kwinjiza abantu n'ibintu mu burundi orizo yasaniye amaze kwizera ko igiye kwinjira vyayihindukiye ko inyuma y'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu abari muri iyo modoka baciye bajabuka urubibe n'amaguru bagana imiduga mito mito bita kagongo yategerezwa kubashikana mu gisagara ca kirundo imyidogo yari myinshi kuri bo kuko bari barisha amatike abashikana ibujumbura bitatworoheye twaronse uwushobora kuvugira kuri mikoro yacu ni umukongomani yariko agana igisagara ca uvira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo Maintenant, nous, tout s'est bien passé, on a bien voyagé, arrivé à la frontière, on a fait les twagize formalités.
urugendo neza dushitse ku mupaka twakoze ibikenewe byose dusabwa mu nyuma batubwiye ko turindira kugira badusake niho twahava tumenyeshwa ko tutabandanya ingorane ni uko yaba ujejwe imiduga canke abakora ku mupaka batatubwiye ivyo ari vyo Ce qui se passe. Et là, nous sommes bloqués. Moi, personnellement, dans mon cas, je devrais faire les ntakiyo transits.
nariko nja ibuvira muri kongo sinari nateguye kurara ibujumbura amafaranga ngiye gukoresha ntiyari mu nteguro eka n'akazi kari kanjanye karacegwa kuko nategerezwa kurara ibuvira Parce que je devrais faire ma mission à Overa.
uwo mukongomani ati ibivugwa mu miryango yo mu bihugu by'aka karere si byo bikogwa Effectivement, c'est un problème. C'est un ni problème ingorane parce que kuko bavuga ngo ishyirahamwe rya afurika y'ubuseruko bakavuga sepejere bakavuga umunyedegemvyo yo gutembera ku banyagihugu turibaza igituma havugwa amajambo on donne aresha des belles nk'ayo phrases maintenant. Bon, euh, moi, je ne sais pas. c'est ubu quoi le problème.
ntituramenya ingorane zashitse zarizo ntawuzi ko ari imodoka yagize ikibazo canke ko ari ingorane ziri mu bategetsi bakorera ngaha Les passagers.
abariko bagana mu gihugu c'u rwanda bari benshi cyane ku bituro vy'amashirahamwe y'imiduga yunguruza abantu volcano na east african car mu kirundo bafashe imiduga bazi ko ibatura ku mupaka nabo nyene agashavu kari kenshi mu by'ukuri twavuye bujumbura tuzi neza aho dushika eh, uhereye imbere y'igihe mu migambi twari tuzi aho dutegereza kuja kwa mu rwanda mbo nijoro ku munsi wa gatatu twumvise ko imodoka ziva mu burundi ziva i bujumbura zishika zigarukira mu nzira zishika ku mupaka n'ivyo vyo ku mupaka twavyumvise uko nyene ntitwari tuzi ko zigarukira ngaha kuri iyi agence tutaregera ku mupaka deja rero ubura ingabane dufise amasaha arenze iyo tuja ntituzi ko tuba tugenda ico ni ikibazo dufise kandi sivyo twari twiteze ko tubona uwo munyagihugu ati abategetsi nibarengere ibibazo bafise ku nyungu z'abanyagihugu icyo cyose abategetsi nibarengere ibibazo bafise nibarengere ingwe- nibarengere ingorane zabo bafise babanze bingire kumenya gihugu muto muto kuko twebwe ubu ibibazo biri twebwe biri twebwe iwacu dufise urubanza turara tudashitse ejo ntituzi ibibazo tuzoziruka tugenda ntavyo tuzi tubasaba ko bomenya ingo bomenya umunyagihugu ko akeneye kwidegemvya kwishira no kwizana agafata urugendo rwiwe agashika iyo yagambiriye gushika kuva mu gitondo ku masaha ya- yarupangiye atagapfuye ntagakira uwo ni wo mwibutsa wacibwa n'abatwara abantu mu mamodokari mato mato bita probox na kagongo bakaba bawuca kubera bahatoye akoyoko mu kuronka abantu benshi bunguruza babakura ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo babatwara ku mupaka kuri bo yabaye nk'amarembo yugurutse kuko bataheruka kuronka abantu nk'abo bunguruza bakaba baheruka kubaronka mu gihe hari kwaca abantu benshi bahungira mu gihugu c'u rwanda mu mwaka uheze mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
aho rero hari ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi ku ku ru- ku ruhande rw'u Burundi mugenzi wacu Tabita Mukamusoni nawe yagendeye uwo mupaka nyene ku ruhande rw'u Rwanda imemba turi kumwe kuri miko kugira tubwire uko yabibonye Tabita mwiriwe
mwiriwe neza aho zindi e, uwo tubwiraga Tabita ku ruhande rw'u Rwanda uko wabonye ku mupaka vyifashe
Eh, ku ruhande rw'u rwanda n'ubu nyine ndacyahari Eh, ubu hari imodoka imodoka z'ikamyo zibiri imodoka y'ishyirahamwe ryunguruza abantu n'ibintu yitwa horizon yari ivuye mu uganda Eh, batumenyesheje yuko abari muri iyo modoka kuva saa yine zo mu gatondo ariho bashyize kuri uyu mupaka wa nemba gasenyi eh, bashaka kugenda mu burundi ariko babankiye kwinjira mu burundi hanyuma hari n'abandi bantu rero hari imodoka ya east africa iri neza na neza ku mupaka ku ruhande rw'u rwanda eh, nayo yaje gufata abantu ibaku- abavuye i burundi baje n'amaguru bambutse n'amaguru eh, bashikanywe ku mupaka ku ruhande rw'u burundi n'imiduga eh, y'amavuwatiri za probox ibashikana ibashikana ku mupaka w'u Burundi hanyuma baca ba- barambuka baza n'amaguru eh, kugira baze gusanga imodoka ya East Africa yaje kubatora ariko rero izo modoka za East Africa zari zifite abantu benshi cyane eh, ku buryo hariho abakiriya bamwe bamwe bavuye basigara eh, ku mupaka bataronse imiduga ishobora kubunguruza bamwe bahisemo gufata amapikipiki abandi eh, basaba amalifuti abandi ubu baracari ngaho ntibazi ingene bari bubigenze ingene bava eh, ku mupaka kugira ngo bashobore gushika iki hari n'abandi batumenyesheje yuko ngo bakiri ku ruhande rw'uburundi aho tuvuze tudashobora gushika Eh, none imiduga wabonye irengana vyoroshe ni nk'iyihe
imiduga irengana byoroshe kandi na no kuva kuva i kigali gushika ngaha ku mupaka wa nemba gasenyi Mm.
Eh, nahuye n'imiduga myinshi cyane ifite amaparati iparati z'indundi eh, iriko irava ku ruhande ija mu rwanda ariko imiduga y'abantu basanzwe eh, ya miduga bita mu gifaransa y'abaprive ni ukuvuga y'abapartisiriye Mm.
Eh, ni ukuvuga umuduga w'umuntu ku giti ciwe atari umuduga ukora eh, u- u- urudandazwa rwo gutwara abantu n'ibintu ariko imiduga i- isanzwe ikora muri aya mashyirahamwe yunguruza abantu n'ibintu nta n'umwe ushobora kurengana ku mupaka eh, w'uburundi n'u rwanda aho jewe mperereye ariko iyo miduga yoyo y'abantu ku giti cabo irarengana twagatangurane none imiduga iri ngaho ku, ku mupaka iyo yitwara abantu n'ibintu yoba yagumye ngaho irindiriye uruhusha rwo kusubira kwinjira canke yasubiye inyuma
oya umuduga ubu wa- uhasigaye ni umuduga wa ori- wa w'ishyirahamwe ryitwa horizon niyo iri ku mu- kubera yari ivuye mu buganda abantu baracarimwo n'ibintu byose Eh, rero ubu bahagaze ngo bararindiriye yuko eh, ba- bashobora kubaha uburenganzira bwo kwinjira mu burundi ariko kuva mu gitondo vyanse n'urongoye iryo shirahamwe rya horizon yavuye arava i kigali arizera kugira ngo aze gusaba ariko bamubwiye ati ivyo ntibishoboka byavuye none tubira i kigali ariko imodoka iracari ngaho abanyagihugu mwaganiriye bari mu miduga bari- bari mu ruja n'uruza hari abo mwaganiriye bakubwiye iki babi- babyifashemo gute babifata gute basaba iki abanyagihugu twaganiriye bavuga yuko ubwa mbere na mbere bararushe cyane kuko bamwe bavuye bavuye i bujumbura saa mbiri yo mu gatondo eh, ngo bari bamwe bari bavuye muhira iwabo saa mbiri yo mu gatondo bazi ko ba- imbere ya saa mbiri bazi ko bagenda n'imiduga ya saa mbiri baca bava i bujumbura saa ine hari abashoboye kuva i bujumbura saa mbiri ariko bashika ngaha mu ma saa kumi n'imwe n'igice saa kumi na mbiri aho bashitse eh, ku mupaka w'u rwanda n'uburundi hanyuma bavuga yuko barushe cyane kuko hari hariho ngo n'ikibazo eh, c'uko umukuru w'igihugu yarari yarari mu kirundo ni ukuvuga ngo hari hari amabariyeri menshi kandi babahagaritse n'amasaha menshi bica biterana rero n'iyo ngorane y'uko bashitse mu kirundo eh, baka- baka- ku- mu kirundo ku muji wa Ki- mu gisagara ca kirundo bakabahagarika bagafata iyindi miduga hanyuma umva batanze n'amahera menshi kuko kuva mu kirundo gushika ku mupaka w'u rwanda n'uburundi baciye basubira kwirihira eh, ni ukuvuga ngo ku itike bahora bariha y'uko uva i bujumbura y'ibihumbi cumi na bitanu gushika i kigali bayirishe bageze mu kirundo basura kuri ibindi bihumbi bitanu byo kuva mu kirundo gushika ku mupaka hanyuma abo abatashoboye kuronka ingene iyo miduga ya east africa iba- ibatwara baciye basubira kwimenya ingene bava ku mupaka eh, gushika i Bujumbu- gushika i kigali muri antunga bavuga yuko rero bararushe cyane bagasaba impande zose uko ari zibiri uburundi n'u rwanda eh, boroherezanye bumvikane ati igihugu c'uburundi n'igihugu c'u rwanda ni ibihugu bihugu bivukana ni bamwe ati ntiwumva rero uko kuntu imigenderanire y'uburundi iri kwi- n'u rwanda iri kwiratosekara eh, bagasaba impande zose rero mu bya politiki kuraba ingene eh, i- iyo migenderanire yosubira kuba mishasha bagasubira kuba nk'abavukana nk'uko byamye kuva kera ego mbega aho ku mupaka hari abajejwe intwaro woba wahabonye boba bariko barakurikirana uko bi- byi- vyifashe hari abo mwoba mwaganiriye abajeje intwaro abajeje intwaro bo ku ruhande uruhe u rwanda Mu canke Rwanda.
Uburundi? abajeje u- ku ruhande rw'u rwanda ntabo twashoboye kuganira urabona ni ni mu ni mu gisata cy'igipolisi bo ba- banse kugira ikintu na kimwe batubwiye baduhaye uruhusha gusa rwo gushobora gufata amakuru y'ibyo turiko turabona ariko nta nta kintu na kimwe bashimye ku- kubivugako ego urakoze cane tabita eh, ugira umugoroba mwiza aho uri
ndabakengurukiye namwe ruzini Ego, bye.
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye
kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murabandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundo mu kinyarwanda turabandanya ibiganiro byacu kuri uyu wa gatanu u rwanda rwahimbaje umunsi w'umuganuro ni umunsi wahimbajwe ku rwego rw'igihugu mu ntara mu mu karere ka nyanza mu ntara y'ubumanuko n'inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi mu mujyi wa kigali kimwe n'ahandi hirya no hino mu gihugu byari biteganijwe ko umunsi w'umuganura wizihizwa mu midugudu gusa abatuye umujyi wa kigali siko bose babyubahirije hari bamwe batigeze bihuza ngo batange imisanzu yabo yabafasha kwizihiza uyu munsi bamwe bahise bafata uyu munsi nk'ikiruhuko babonye cyo kuguma mu ngo zabo abandi bikomereza imirimo bavuga ko badafite ubushobozi bwo kuba babona umuganura icy'ingenzi ni ukuganira mbega muri rusange urabona ibyo baganura nta bihari bajyaga bahurira bagateka nk'ibigori abantu bakarya ariko urebye nta kintu yari mbega muri make umuganura ntabwo nabashije kuwujyamo kubwo nari ndi muri gahunda z'akazi nyine hano ku isoko ariko ni ukuvuga ngo rero nyuma y'imirimo umuntu yajya kureba nk'akantu k'akagage ganura ikintu gendeba cyiza ni uguhura tukaganira ntacyo nganura ko ntahinga ntagiri umurima ngo ndahinga navuga si ngo ndaganura ikigage ubuguzi ibiro bibiri by'ibitoki ndagenda n'ibyo ureba nyine ni mu mujyi ni ubukene gusa yewe mu rugo turaganira ibyo dusanzwe turya kujyana mbaraje muri butike nubwo hari imidugudu myinshi itigeze yizihiza umuganura mu mujyi wa kigali hari n'indi midugudu yihuje abaturage babasha gushaka amafunguro ya kinyarwanda nk'ibigori gusangira umutsima ndetse n'abandi bahisemo guhuza ubushobozi basangira ibinyobwa bya kizungu madamu murekatete patricia umuyobozi w'umudugudu wa nyange wo mu murenge wa masaka yabwijwe rya amerika uko bateguye uyu muganura twarabanje dusansibiriza abaturage tuba ku munsi w'umuganda tugenda dushaka umusanzu mu baturage buri muntu uko ashoboye niko yatangaga mu buryo bw'iminywere twateguye icyo kunywa ariko nta nzoga za kinyarwanda zirimo n'ibiribwa turabifite dufite imigati bateguye n'ubunyobwa twebwe ubundi igikorwa cya mbere nyirizina cyari icyo kwizihiza umuganura mu rwego rw'umudugudu ni ukuvuga n'umuntu utari ufite icyo atanga twamushishikarije ko ahubwo ariwe wabanza kuza mbere umunsi w'umuganura ku rwego rw'igihugu wizijwe mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo minisitiri w'umuco na siporo uwacu julienne niwe muyobozi wari wagiye kwifatanya n'abaturage bo muri aka karere ka nyanza yasobanuye icyarangaga umuganura wo hambere ni umunsi ugaragaza kwiyoroshya no kwicisha bugufi kw'abakurambere bacu cyane cyane hagati y'abayobozi n'abayoborwa kuko hari umunsi w'umwihariko umwami yagombaga gusangira na rubanda akaba ari we ubazibanira ni umunsi subiza amaso inyuma tukareba umusaruro twagezeho tukawishimira ni umunsi wo kubaka ubumwe bukomeye mu muryango hagati y'ababyeyi n'abana ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange ni n'umunsi ariko wo gufata ingamba insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twubakire ku muco twiteza imbere umunsi w'umuganura wabaye ikiruhuko mu gihugu hose asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali arakoze yasumta kaboyi turabandanya ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika ubu naho reka twumviza akaririmbo k'umuririmbyi the ben habibi
Habibi, come close sweetie yomukire ese wabuze uko wanzonze mami he nukuri sinkiriho hoyanjye sinibuka uko nabagaho ntarakumenya tariki yari nyingi imitima yahuraga hoya hoya ntajya kunyara ntajya kunyara sishaka no kubitekereza kubana kubura baby yo my life wewe baraka yangu ibyiza byose nabiboneye muri
njye mpora njyiwe mpora niwe kuguhica ushaka kuguhica ushaka mami every time njye mpora njyiwe mpora njyiwe to give you all you need girl you got me lose control hey mu mutima you the one yeah. kugira icyo nkwima kukubabaza kureba abantu Eh, eh, reba nawe nsigaye nsa nawe gupfa nabi ni ukubaho ntagufite ndagufana wowe kipe mfana and you know I never lie Oh no no no no no no no no no yeah Hoya hoya ntajya kundwara ntajya kundwara sinshaka no kubitekereza kubana kubura Baby you're my life wewe baraka yangu ibyiza byose nabiboneye muri wowe Yeah. Eh, amarira yasobanura urukundo ngukunda sinazigera nkora eh. Every time ye mpora ndire, mpora ndire, eh, kuguhica ushaka Every time ye mpora ndire, Oh, no, no, no, no. To give you all you need, girl. Iyaba wenda, amarira yasobanura.
tubibutse ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda imbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi umugambwe uri ku butegetsi muri afurika y'epfo anc waraye utakaje cyane mu matora y'intango yabaye ku munsi yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi turimwo muri rusange anc iracara imbere mu bibanza by'inama nshingamateka yamara umugambwe wa nelson mandela ntiwifashe neza mu matora yarayabaye muri sudani y'ubumanuko umutegetsi ari mu mugambwe utavuga rumwe na leta yatangaje ko abarongozi bo muri afurika y'ubumanuko bahuye ku munsi bahuye ku munsi wa gatanu bahuye ku munsi wa gatanu bategerezwa kwemeza ingingo yo kurungika inteko mvamakungu muri icyo gihugu kubera intambara ya gisibije perezida salva kiir we yatangaje ko ata nteko mvamakungu zizokwiyongera ku basirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu basanzwe bari aho muri sudani y'ubumanuko abo basirikare bakaba bashika ku bihumbi cumi na bibiri abategetsi mu gihugu cy'ubuhindi batangaje ko umugwi w'abantu witwaje ibigwanisho warashe abantu mu isoko ryuzuye abantu mu gisagara ca assam ku- kiri mu buraruko bushira ubuseruko abantu cumi na babiri nibo bapfuye ibiro vy'userukira ibiro vy'userukira igihugu cy'Uburusiya bwahakanye ibirego bivuga ko umwe mu bakozi babwo yoba yarashe umusuma kuri uyu wa kane hafi y'ikibuga cy'inkino Nshuti namwe bakunzi b'iradiyo ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha bigarukiye aha turabakengurukiye ndakengurukiye kandi bagenzi bacu bage- begeranije amakuru hirya no hino mu ntara z'u Burundi n'u Rwanda ndashimiye fa- kandi Fatu Alimasi Karara yabyegeranije hamwe na Engineer Justin Twait amakuru mwayashikirijwe nanje Hozine Munezero ndabashimiye ndabipfuriza umunsi mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.